hello everyone welcome to bc tv my people. i don carry i don come again oh. o with another shaky video no be small tin dey here o oh. my correct people. i don come again with another correct gist for here so my people, if na today be the first time while una dey come across my channel make una no forget to subscribe o oh. hit on your notification bell so that anytime wey we dey bring videos new new ones dey come una go dey see am so my returnees god go bless now. so i dey talk about royal home Nigerian celebrities i dey do live chat on my channel my correct people. so my people, i don't carry another gist This gist eh no be small tin una go really like this gist not be small Because e get wetin somebody don't ask me question They don't ask me say who be lola so now make me carry lola matter come make i tell una say till today lola still dey beg di palace lola dey beg oni of ife yes o lola dey beg di oni of ife say make dem marry am you understand because oni of ife no marry am lola na im be di pesin wey be say e go do juju you understand for perfume for turkey When e take give when e take do present for oni of ife Oni of Ife na come begin dey hate Queen Naomi and Oni of Ife dem come begin dey hate themselves. you understand na na e na her name na Lola you understand me my correct people. her name na Lola na she na im be this one almighty Lola na im be this one so Anna Lola na im with um, na Lola with um, uh, Mariam wey dey get issue dey get issue for hotel last year when they want marry mary and when mary and just dey rain wen di whole internet dey rain now mary even make us to know <laughs> ah wen di internet dey rain no not be small tin o wen e be say oni of ife go somewhere with um with lola as he go somewhere with lola for lagos na as he with Lola, dey hotel room for lagos na im marian come come ooni of invite marian again marian come come as marian come come una remember the that period That period when marian say na only im the king go marry When be say we think say na one kind dis thing she be o oh. <laughs> hey god this life eh threatening no be small we think say na one kind one kind fine woman one kind rich woman we are not talking about i don't know i don't know say na person wey be say e no even fit handle microphone you understand person wey be say e no fit handle microphone na dis one na only of ife work lola out even though say they don't first go rent flat for lola for ibadan after lola money Lola Naachi that na only of Ife right hand and then Lola and Runke and uh, uh, Tope na dey fight well well because dem dey drag the only of Ife Lola dey always dey deal with only of Ife Now Lola na im stop na im make all the whole plan when they take stop um, Queen Naomi brother say make e no build that place again na lola hand everything for come out queen might not know what i'm saying now yes so but me i know too much about it you understand for a reliable source, na im dis thing for dey come out so me i no dey i no dey talk wetin my eye no see so lola go dey surprise now say im don come up again so why e come up again be say una wen dey do this one say maria maria no quiet o maria na slow poison becos laide maria na di this thing na know how laide badmus stay tok am say as Maria be true true na so Maria be so make una no forget that say that last time i come and come tell una say Maria uh, uh, come tell una say lola come lola uh, uh, go alola take go do perfume yeah, for Ooni of for Paris Abidjan for no no be Paris for Turkey yes as he do the perfume he come put something as he buy he come do something put for the perfume uh -huh, go do juju so for Turkey he come do something put for that perfume he come give am to the king no be only this thing na make am when i dey talk i dey come dey write me say no be only Lola only lola me i know say dat write up was coming from lola Not be only lola why me i not talk about dem come say care? See make i talk about room runke say care sef get hand for inside dem come name again peju See make i talk about peju also say peju also He got that trouble queen naomi you understand before dem come tell me about um uh, what it be her name uh, say how Eh, queen naomi take go party with oni of ife dem come see maria you understand oni of ife come abandon queen naomi He come go sit down with maria the same thing you understand six months after oni of ife marry queen naomi he come begin go dey befriend maria the same thing when e happen to this lola no be say i pity am o when be say lola dey hotel room with oni of ife as soon as marian come inside you understand marian uh, eh, Ooni come tell marian say I eh, he come tell lola say make dem excuse am lola come say no he no dey comot as he say he no dey comot Ooni of Ife come by force and comot for inside the room he come comot marian come come he come say make marian talk wetin he wan talk for her president. Ooni of say no say uh, lola must come out na so lola lola make i you know why lola i want i'm trying to make you people to understand that the king has no respect for any woman for guys sake the king come and come dey talk all these things say all these women this one this one if the king if all these women no if they no do anything for palace the king you know if there is no one love for them, it doesn't exist He just dey e just dey use them as as tools tools to build ife land you understand i dey know that without these women if oni of ife no go fit repair ife moreover oni of ife no be government when e dey build ife land dey build borehole although individual can do that what is borehole it's very very easy for somebody to do borehole for a town or for a city wherever you understand but this lady you understand this lady dey hotel mary and make i tell una o as mary and that period the kaya mata e dey work no be small e really the first time kaya mata work o oh, the internet come there dat time wey dem eh, because lola get pipo wen e ajoke ajoke na im dey work for lola ajoke and dobebi na im dey work for lola you understand ajoke and dobibi na im dey work if you listen well anytime wey ajoke do talk anything dobibi go come out he go come talk am and meanwhile the things when they talk na lie you understand That time he come and say only of ife don born picking. Then me sef i talk am When i hear from joker later on i come make requirements. i come find out say no say only of ife no born any picking. That first time before dem come come again with twins before i come hear again make requirement for palace i come hear say na only of ife brother when he just do marriage say na he born those children twins pikin no be only of ife get the children dem you understand but baby still put am for there e no change am the next thing wey i go hear come say eh, if only of ife brother born pikin or him born pikin no be the same thing, you understand my correct people. na this lady lola na im dey chase comot for hotel till today lola no oni of ife no let am come palace He no marry am and if dem wan come hear any wahala na this lady na im dey cause wahala for